bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku mirongo ya fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora nshuti bakunzi muri kumwe natwe kutwumva kandi mubicishije kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu biganiro vy'enogenekerezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa kane muri kumwe na jewe diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga cuno musi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu ntango z'umwaka w'ishure wa bibiri na cumi n'indwi usha bibiri na cumi n'umunani ubushikiranganje buraba ivy'indero mu burundi bwarafashe ingingo y'uko ata munyeshure w'umwegemeho mashure mato canke yisumbuye atunga umushatsi muremure awuhinga canke awuhingura iyo ngingo yiga amashuri yigenga n'aya leta hakiriwe ugutandukanya mu gihe bamwe babona ko ari ingingo yaje hageze hari abandi basanga ari ingingo irengera karimbi k'umwana w'umwigeme uruhande rutayerekwa rusigura ko mu burundi hari amadini atomora ko umukobwa amuha umushatsi aba arenze ku kizira ibyo bikaba ndetse byanatanguye kugira ingaruka ku bigeme base kuvirira uku kwemera kwabo uburongozi bw'ishengero la voix de dieu rimwe mu mashengero yigisha kutimosha buvuga ko abakirisu baryo bagera ku gihumbi ari bamaze guheba ishure ku kwanka kudohoka ku vyo bemera impande zegwa n'ico kibazo zigoneki kuri ico kibazo nyene akazoza k'abo bana b'abigeme batohebeshwa ukwemera kwabo n'amashure n'akahe turabinoganza mu kiganiro muri sanga cuno wa gatanu cahariwe abapfasoni n'abigeme abatumire ntabutevye turi kumwe baza kudufasha kuronka umuco ni madame anita ndayiragije ajejwe ivyigwa kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe vugizo lycée clarté notre dame de vugizo mu burundi madame anita mwakoze kutwitaba
murakoze kuntumira kandi twibaza ko muza kuturonsa umuco utari muke kuko iryo shure lycée vugizo ririko abana b'abigeme benshi cane
murakoze ko tuganira ego turi kumwe kandi na david nyinganza wejeje gutanga amakuru mu ishyirahamwe rukirisu ryitaho ineza y'abana sojepaye solidarité pour la jeunesse chrétienne pour la paix et l'enfance david namwebwe ikaze mu kiganiro muri isanga kandi mwakoze kutwitaba
ndabaramukije cyane rwose kandi ndabaramukije n'abariko baratwumva mwakoze kudutumira abanzi tuza gusangira ijambo ni mwebwe muriko muratwumviriza mufise whatsapp muraza kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura yaravuganye na bamwe mu banyeshuri bari bamuhevye amashure yongera avugisha umunyamategeko twanze dukurikire inkuru yaduteguriye uyu ni umwe muri bo ari mu isengero la voix de dieu iri mu gisagara ca bujumbura avuga ko yari asigaje umwaka umwe ngo arangize igice c'amashure yisumbuye mu gisata c'ubuvuzi atwiganira uko vyamugendeye kugira ngo ahagarike tumusanze aho avuga ko yarose akazi ko kudandaza mu mangazine y'ibifungurwa iri mu gisagara ca bujumbura naragiye ku ishure pasiteri wacu arandika ikete abasaba tube turiga kubera yari yandikiye minisitiri amusaba yuko botureka tukiga tugatsindagira imishatsi yacu naturelle ariko ntivyakunze nyene batwemera avuga ati genda murindirire muhira nibabishura uzoza kwishura mugana aguma genda ngerageza ariko ntibashoboye kunyemerera ko niga kugeza mutindura ataha gutsindaho nguma muhira ndaguma mfata amanoti muhira turarindira ko batwishura nsubire kwishuri biranka gushikaho rero nide sida kuza kurondera ubuzima hamusanze nubwo aba banyeshure batariko bariga nk'abandi bavuga ko atamubabaro bafise kuko bubahirije ukwizera kwabo aba n'abandi bayaze n'ijwi rya amerika je navyakiriye neza rwose kuko nari nzi yuko ntashobora kwiga mu gihe noba nkifise umushatsi kandi nk'uko nanje ndabizi yuko ntategerezwa kuwukuraho nk'uko jewe ukwizera kwanje kutandekura kuwukurako rero naravyakiriye neza kuko ntawashobora guhonyanga ijambo ngo kugira nje kwiga naciye ntekereza kugira ngo imana yonyene niyabona ko bikwiriye canke yonyene yishuye mu gihe tutazi hama tuzosubira kw'ishure nari nzi nyene yuko atagonze wo kwiga kora je ntabwo noshobora kwimyesha je mbona ufise umushatsi muremure ni kuvuga ubwo urimosha kuvuvuka oya sindimosha kumva mvuga sindimosha niyo mpamvu atabwo noshobora kwimosha none abandi bana bona baja kw'ishure barabandanije wowe ukazosigara inyuma yabo uvyumva gute ndabifata uko nyene kuko nyene vyashitse yaba nyene narifise n'uburyo bwo kuja kuyandi mashuri batimyesha nari kuba nagiye abavyeyi ntibari bashoboye kurihira yeah.
abavyeyi b'abana bahevye kwiga basaba leta ko igihe ifata ingingo ikwiye kubanza kuvugana n'indongozi z'amasengero kugira abana baka uburenganzira bwabo abantu benshi barakunze kuvuga ngo leta ngo ifashe itegeko ngo irarifashe ariko niwe babaza n'abakozi b'imana barongora imishaha bumve yuko ico kintu bafashe pas de règle sans exception nta tegeko ritagira ako ryisigariza abo bana bacu uko kwizera barabe no mu bindi bihugu nibasanga bo muri tanzania bahari bagasanga bariko bariga no ngaha mu burundi babone yuko tutari vyaduka ntiduhave dusanga natwe turiko tumera nk'abibagiwe mu gihugu kandi natwe dufise uburenganzira uburenganzira bwo kuba turavuka gihugu abanonosoye amategeko bavuga ko atategeko ritomora neza ibijanye n'ukwizera kw'amasengero umushingwamanza rutesha albert ni umwe mu banonosoye ivy'amategeko rutesha albert abona ko iyi ngingo y'umushikiranganji w'indero itubahirije ibwirizwa shingiro kubera mu ibwirizwa shingiro ryemerera umuntu ukwizera yuko atezwa kugira ubwigenge n'uburenganzira mu kwizera iryo teko ry'umushikiranganji mu bisanzwe ryatezwa kutaba rije inyuma y'ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro niryo teko rikuru ku yandi mabwirizwa yose irindi tegeko riza kuza ritisunga ibwirizwa shingiro mu gifaransa bavuga ko riba riri nire ni ukuvuga yuko ataco riba rivutse urashobora no kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro igaheza igacira ifuta muri kino gihe abanyeshure batabandanije kwiga kubw'ingingo yo kwimosha yo mu bushikiranganji bw'indero benshi bicaye muhira bavuga ko bakora udukorwa two mu nzu hamwe n'ibikorwa vyo ku masengero hari n'abandi bavuga ko batomboye mu kuronka udukorwa tw'ubucuruzi bakora ico bikoze bizeye ko umwaka utangura bazoba bemerewe kwigana imishatsi yabo umwungere w'isengero la voix de dieu rimwe mu masengero yigisha kutimosha murishi isaac avuga ko bagera hafi ku gihumbi bahagaritse kwiga bakaba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu uyu mwungere abandanya avuga ko ikibazo c'ababigeme batiga kiri mu minwe y'umuhuza w'abarundi ijwi rya amerika ntiryashoboye kuronka abo mu biro vy'umuhuza kugira bagire ico babivuzeko ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse arakoze cyane abandi usibye bo mu biro by'umuhuza mu burundi twari twashatse ko babana natwe kugira ngo baduhe umuco ku vy'iyo ngingo ni abo mu bushikiranganji bw'indero ejo bari batwemereye ariko uno munsi umuvugizi w'ubwo bushikiranganji juma edouard yavuze yuko atakanya adufitiye kugira ngo tubandanye tubivugana ko ariko tuzobandanya tubarondera kugira ngo twumve nabo aho bahagaze kuri ico kibazo nuko rero tugaruke ku batumire bacu duhereye kuri anita mwabyumvise ko abagera ku gihumbi bamaze guheba ishure iyo ngingo mwayimenyesheje ryari nk'abarezi hama muyakira gute
murakoze twebwe bwa mbere ngaruke gatonya ku bijyanye n'ishure aho jewe nsanzwe mbereye twebwe iyo ngingo ntiyatuvunye kuko twari dusanzwe biri mu mibereho y'abanyeshuri bacu nicyo gituma n'abo banyeshuri atabo byavunye atabo byamereye nabi babyakiriye nk'ibisanzwe hama umushikiranganji amaze gutanga iryo tegeko ko ryiza gukurikizwa mu gihugu cyose twe twabifashe nk'ibisanzwe hama mugabo jewe icyo nobivuga ko kuri abo bumva ko bidakunda ko bakurikiza iryo tegeko kwemera kwa muntu ni kimwe mugabo niba bitwaza iryo jambo ry'imana niryo jambo nyine niryo rindika rikatubwira yuko atabukuru na bumwe butava ku mana muri icyo gihe rero muri icyo gihe rero mu gihe tuzi ko abo bakuru dufise bahagarikiye urutonde batanze numva umenga ubwa mbere ibyo twabwiza gukurikiza iryo jambo ry'imana ridusaba kugamburukira abatugaba badutwara umuti mwebwe iyo ngingo uko mwayakiriye ntaco byabavunye ko kunundi amategeko yanyu yarasanzwe atomora ko mwimwesha abana ikifatwa n'ubu nta budasa buhari
twebwe aho mperereye kuva iyo ngingo ifashwe nta kintu na kimwe cononye mu itunganwa ry'ibyigwa byacu cyangwa ngo hagire umwana avuga ati jya wirambunye ko nibaza ko bahavuye babona ko igikuru muri bo ari ukwiga ari ukurondera ubumenyi aho basanzwe bari hama je nibaza ko mu bisanzwe umunyeshuri akiri umunyeshuri hariho amategeko amwe amwe atamuha uburenganzira cyangwa adasanzwe amworohereza na gatonya gukurikiza iby'idini byose rimusaba muri icyo gihe rero ab'iwacu niko navuga cyangwa ngira ngo ni uko ntasanzwe ndi muri ayo madini numvise bategeka abo bakobwa kutimosha n'umunsi w'igitangaro mugabo mpindukiye gatoya rega nyakubahwa munyamenyeshamakuru rega no kwimesha harimo n'isuku ndabigarutse ko gatonya numva rero twebwe iwacu n'ukuri nta ngorane zahabaye twebwe nk'abarezi kandi twayakiriye neza kuko yaje idufasha mu byo dusanzwe twebwe duharanira mu mibereho ya bigira cyangwa mu mibereho y'uburezi bwacu ko turabona ko ahanini iyo mishatsi no kubasamaza irabasamaza ikabatesha umwanya hama hakabaho n'ababyeyi bamwe bamwe nk'uko namwe mu byumba batabyakiriye kumwe basanzwe bagorwa n'abo bana baraba akarorero kandi ku bandi bagashyika basaba ibyo ababyeyi babo batari buronke muhira iwabo duha amahera tujye gusuka duha amahera tujye gusokoza tujye kugira iki mugabo abana bari muri naturere bose bakaba basa bose nka kurya twambara iniforume z'ishuri kanaka ibyo twebwe twasanze byaraduhimbaye twebwe ku bwacu nuko david n'inganza murumvise umupfasoni yanita ndayiragije ajejwe ibyigwa ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe vugizo ati iyo ngingo ni ingingo twakire neza nta mwana n'umwe iratuvunira byifashe ku rubuga namwe gute aho mushitse amaso icyo kibazo murakizi
urakoze cyane umunyeshamakuru icyo kibazo turakizi hanyuma uwo mupfasoni anita ahejeje kuvuga nibyo ahejeje kuvuga kandi yapresije aravuga ati nko ku ishuri iwacu ariko nka jewe rero ngomba mvuge nk'umuntu ari umwe mu bajejwe agateka k'abana aha rero haraba ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye kibaye ubwa mbere hoho turafise abana bama bagwa mu mporero y'ibijanye no kwemera ndabahaye akarorero hariho aba bana wumva bahebye ishuri kubera bababwiye kwimosha umushatsi hari abandi bahora bagira ingorane bababwiye bati nyabuna mwebwe ntibabafata amakanda abandi bati mwebwe ntaba mwana ategwa amaraso abandi bati ntimurye ibintu byamira mu kuzimu urumva ukwemera kwa muntu uko biri kose ntikuza guhungabanya amateka y'abana hanyuma ikindi kigira kabiri hariho idini n'igihugu hatangura igihugu hanyuma rero hamaze kuba igihugu amategeko agenga amadini aza yisunga umuco n'akaranga k'icyo gihugu rero aha ngaca mvuga ko nubwo leta y'u Burundi iri rayike itagira idini yegamiye itegerezwa kuba ifise nk'uko uje waronose amategeko yabivuze amategeko akingira uwo wese yohava atotezwa n'idini atotezwa n'ukwemera kuko uvuze abana igihumbi birateye ubwoba jewe rero washaka mvuganye n'abajejwe intwaro mu mashuri y'abo bana biga bo ntibazi ko igitigiri kingana gutyo ariko urumva ko uwajejwe ishengero atanga igitigiri giteye ubwoba kuko abana igihumbi batari ko bariga kubera ukwemera kwabo umuntu yo kwibaza mbega uko kwemera ntukuhe urumva jewe naravuganye na bamwe bamwe muri bo barambwira ngo umurongo muri bibiri handitse ko umupfasoni yimosheje inkomvomvore aba yerekanye ubwambure bw'umugabo ariko rero ngaca ngaruka ibyo ni ijambo ryerekeye abapfasoni abana ntabwo ari abapfasoni abana ni abanyeshuri iryo ni ijambo nimba ari ryo bishimikiza ryerekeye abagabo hanyuma inkweto abubatse hagati haza erega n'amajambo muri bibiliya reka bareke gufata kuri kamwe eh, kuko n'ukwizera kutagira ibikorwa ngo kuba gupfuye mbega none umuntu atariko ariga byogenda gute kazuza kiwe kaba gahagaze hehe none ga mushinga Urumva ko abana ntahe ba- david muri ico gihe muravuga muti hariho amategeko y'igihugu kandi hakabaho n'ayo mategeko ariko atangwa n'ama sinovuga ko ari n'amategeko ariko ukwemera kw'abantu abo bose bicaye bazwa nde abo bana ahanini bari mu minwe y'abavyeyi bari mu minwe ya leta bari mu minwe y'amadini canke bari mu minwe yandi
nico nagomba kuza ko ah, mu bisanzwe leta n'idini baba bafise amasezerano bahanye amasezerano bahana bose aza kuri no violence kudatoteza akaranga k'umuntu n'umwe kudatoteza ivyumviro by'umuntu n'umwe kandi kudatoteza agateka k'umuntu n'umwe haba mu mategeko agenga igihugu haba muri ayo mategeko agenga amashengero hanyuma hakaba n'ikindi leta n'amashengero bahurirako ni ikintu twokwita mu rurimi rw'igifaransa encadrement de la population ni ukuvuga gufasha abanyagihugu ingene bashobora kubaho biba mu kwemera biba mu gutera imbere biba mu bwenge no mu kwiyumvira Mhm.
rero mu gihe hari ishengero kanaka ryitwaye nabi rigatuma umwana cyangwa umuntu adashikira iki urumva ibyo nubwo imbere y'uko bibazwa ishengero biyabazwa na leta kuko iryo shengero ni leta iba yarihaye uruhusha rwo gukora kandi ni leta ibize n'ububasha bwo kuyaka uruhusha rw'ingene ikora mu gihe bitariko bigenda neza jewe eh, m- ego mbajije Eh, mbanije nkavuga na na musane w'ishuri rimwe ah, mu mashuri iyo byabaye za butaganzwa ati uwo mupasitori twarigeze kumupfunga mugabo aca aravuga yuko mu kw'icyenda azohimiriza abana bakagaruka ku ishuri Mhm.
tubona kumurekura urumva ko administration ifise uruhara runini ntangere kuko hari icyo bita yuko umuntu aba protege contre toute sorte de violence ni ukuvuga iyo icyaha ikintu cyose kiza kumutoteza mu kubaho mu gutera imbere mu buzima bwiwe iyo giturutse hose bategereza kukigwanya n'aho cyoturuka ku babyeyi biwe Nuko, iyo giturutse rero mu bapasitori mu bapasitiri mu kwemera mu bashehe naho nyine leta itegereza kukigwanya kuko aba bana uyu munsi ni abana b'igihugu ni abana dusigaza ko uburaro n'uburamuko nibo bazobazwa igihugu ejo ntibazobazwa abapasitori ntibazobazwa abanyeshengero muri babazwa make muri igihugu.
ma- muri make rero ati ico kibazo cose ki- bwa mbere kibazwe leta hama hajemwo n'amadini n'abavyeyi badasizwe inyuma
icya mbere coco urabona ni abana hanyuma indero y'abana icya mbere ibazwa ababyeyi babo kuko ahandi ko ndabivuga turafite abana b'abarundi benshi bahebye kwiga kubera ababyeyi n'aba ukwemera bakujanwamo n'ababyeyi kuko ntibavutse ah, bitwa iryo dini ni ababyeyi bagiye barabajanayo muri za santikuru bagakurirayo hanyuma abo babyeyi bakiza kubibazwa kuko amategeko y'u Burundi ubu arerekana umubyeyi agize icyo bita negligence ku mwana ni ukuvuga ko utitaho umwana abitumwe no gusamara ayo mategeko arerekana ingene ahana umubyeyi iki ni cyo bakwiye kwibutsa aba babyeyi amategeko ababana ikigira kabiri aba bapasitori nabo nyene canke abo bakuru b'amashengero iryo shengero hariho ico amategeko ababwira hari ico amategeko ababwira eh, nubwo nubwo ba- ba- batabikurikije eh, itegeko rigenga abandi barundi nabo nyene bica bibagenga ariko urakoze rero cyane rwose mushinga ntahe david tugaruke kwa madamu anita nawe eh, tubaza leta mu kubabwira iryo tegeko baradomye ku rute- baradomye ku rutoki barerekana ico iyo mishatsi yariko iricira abana b'abakobwa mu gihe boyigana ku mashuri yabo kuko baravuga ko ari igihugu mu vy'amadini atawucegukiye n'iki ariko umwe wese afise uburenganzira bwo kuja mu idini ashatse mu gihe ryemewe n'amategeko kandi riramutswe ryemewe n'amategeko no kuvuga ko n'imigigwa yabo nayo baba bayemeye barabasigura ati iyo mishatsi yariko yica ibi n'ibi n'ibi kuri abo bana babigeme ganita
ndageranya ko umunyamenyeshamakuru mba nashimire uwo munyamategeko yaje kubisigura neza ari mu mashirahamwe Hama- aharanira agateka k'abana Yego, yego sajepaye yego mu gateka k'abantu hama ikindi icyo nosha- novuga kuri icyo kibazo mbajije twebwe mu bisanzwe ubushikiranganji dukukira ku mwaka ku mwaka cyangwa iyo babonye bikenewe baradushikiriza ah, amategeko mashasha icyo no kwita reglement scolaire amashure yose mu burundi agenderako ubu rero iryo tegeko ryaje ryanditse mu hinyanyika rishasha riheruka kuba mu bijyanye n'iyo regirema sikorere dukoresha hama rero rero nkavuga nti barinze bafata iyo ngingo barabona intambamyi nyinshi bijyanye n'iyo mishatsi harimwo na bimwe nababwira nyakoha diane bijyanye n'uko abana bashobora gusamara kubera imishatsi bavuga bati ababyeyi ntibangana iri soko abana baja ku rugero rumwe hareke kuba bamwe bagoza ababyeyi b'ibyo badashobora kuronka babonye kwa ba naka bo bafite amafaranga menshi yo gukora imishatsi y'abana babo ati ni byiza ko abana baja ku rugero rumwe ahubwo twambara iniforume z'ishuri bakavuga bati uyu mwana yiga ahanahana babonye etikete y'ishuri ryiwe hama ico nibaza ko ari kimwe mu bijanye n'indero indero iciye bugufi indero yiyeganije y'abana kuko ibintu biri ntuzanya biri fomere mugabo uri kurumviriza benshi no mu babyeyi ibyo badushikiriza abatari bake baratubwira yuko iyo ngingo yaje kubakura ko umutwaro w'abo bana kuko basa n'abariko barabagarariza bariko barabananira babegeza ibyo badashoboye mu mafamiye yabo hama kandi ngira ngo namwe bwe murabizi hariho ibintu biri bishoka biboneka inyuma ku muntu byerekana ko umenga arakuze kandi yari akiri umwana iyo mishatsi rero yarimwo none ga madamu anita abana abana bagakwepa ishure mwahurira muri vire ntumenye ko ari umwana mutonyi tuba dutsinda umukomisiyoneri wa leta nibaza ko nabyo nyine byaje bishaka gufasha ankadirema nziza y'umwana hama kandi burya umwana w'umunyeshuri uko ari kose yaba muri pome yaba mu wa kangahe nibaza ko abanyeshuri tuguma tubitaba minoya kuko bakira abaregwa hama tukaba tuzi ko mu- mu migenzo y'ikirundi na kera bavuga bati umwana si uw'umwe umwana ni uw'umuryango umwana ni uw'uburundi ugaheza rero ukamenya yuko uwo mwana yari akiri muto mwahura ari mu makosa cyangwa mwahura agira amererwe nabi ukamwamira ugaheza ukamwereka uwundi murongo mwiza nk'umubyeyi kuko twese dusangiye kurera nuko anita iyi shure mu jeje gutunganya kw'ivyigwa risevugizo bundi n'ishure rizwi nka rimwe mu mashure yegereye cane gose eklezia katolika kandi no kuva kera Ego.
kuri iryo shure ntimwigeze mwemera yuko umwana w'umukobwa agira imishatsi myinshi cane mwari mufise aho mugereza nta mushatsi wigeze uhingwa aho umuntu yovuga ati nimba ata kibazo biratera mwari musanzwe murera abo muzi mubategeka gutyo kuva kera ariko mugerageje nabo Ego.
mukayaga n'ayandi mashure hariho nka za humanite hariho Mhm.
za za- zindi shure za iteletike hari ayandi mashure yandi vyari bizwi nka za Mhm.
avenir ko abana baho bagenda kwiga bafise iyo mishatsi kandi bakahatonda ata kibazo abo baregwa barezi muhuriye mu manama atandukanye bababwira iki bobo ico kibazo bagifata gute
egome ntidushobora kubyakira kumwe kuko mu bisanzwe uri kuraraba uri kurumviriza ibyiyumviro byabo mm, bijanye n'uko bari basanzwe babayeho kuva na kera hari muri ako kantu ko kumengo nyene barahohotewe ba- barababujije uburyo ibijyanye n'uburenganzira bwabo U- ukumva ko harimwo utuntu two kwidoga uku na kuriya mugabo mu by'ukuri jewe ndiko ndumviriza ababyeyi batari bake ibyiyumviro byabo bitandukanye cyane n'ibyiyumviro by'abo bana kuko mu bisanzwe abo bana si bo batanga amahera nibo bayasaba kugira ngo imishatsi itunganywe neza hama wa mubyeyi yayabura kumbura umwana nkavuga nti ahava batante aje kuyasaba ahandi canke ahava akurikira uwo muhaye amafaranga kugira ashobore kuba nk'uko mu mugani wabo bavuga bati mbe mbe muri liberite y'iwanje rero bi- birumvikana ko tudashobora kubyakira kumwe kuko n'imibereho yacu si imwe aho ni mu gihe hazamo- nkavuga nti ego nka- nkavuga nti jewe nk'iryo itegeko umushikiranganji arinze arishiraho nawe nyine ngira yarabona ko amazi ariko ararenga inkombe cyane cyane muri ayo mashure prive kuko ha- hariho igihe umuntu aheva akibaza ati none iryo shure ni riri mu minwe ya- y'abigenga mugabo nimba iyo shure yitwa prive nibaza ko atari edukasiyo yabaye privatize nibaza ko atari enseignement yabaye privatize ngira ni ubwo buryo bwo kubaho bwo kuriha minerval no kugira iki no kuriha abigisha mugabo ibyo bindi byose twabwiriza kubihurirako tukabyumva kumwe nuko mushingantahe david mwumvise anita ati amazi ariko arasa Mm.
n'ayarenga inkombe muri vile mwarahura n'umwana w'umwige mukayoberwa yuko ari umunyeshure canke ukayoberwa yuko ari umufonkisiyoneri wa leta ariko abo nabo utwo dushatsi badutunga gutyo ataco badushiramo mugabo idini rikababwira ati mukihenda mugakurako n'urutete na rumwe rw'umushatsi muzoba muhemutse ku vyo mwemera umushinga ntaye david ndumva telefone mu buhinga bw'ibyuma itari iradukundira reka duce tumugaruka ko mu kanya ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mu kanya turaza no guha amatelefone abakunzi bacu muri ko muratwumviriza muri hirya nino murumvise ikibazo turi ko turavugana ko turi ko turagaruka kuri ibyo by'uko abana bashika ku gihumbi bamaze guheba ishuri nyuma yaho ubushikiranganje bw'indero buvuze ko atamwana w'umwigeme ashobora kuja ku ishuri afise umushatsi muremure canke naho ngo awuhinge abo benshi bamaze guheba basigura yuko ukwemera kwabo kutabakundira kubandanya baja ku ishuri mu gihe babankiye ivy'imishatsi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu muradutunga muhinga bw'ivyuma biratugoye abatumire bacu bose amatelefone aratwiyatse ariko turabandanya dusubira kuraba ko tubatore anita aragarutse ku murongo wa telefone madamu anita muradutunga ivyuma ntibisezerana yego niko ndavuga nti muragarutse kuri ako kantu muvuga ko hariho abavyeyi bashikiriza bavuga ko vyoroshe ko ubu unye batakigowe n'ico kintu c'abana baza babwira ati mugenzi wacu afise agashatsi kameze gute hama abo nabo bawutunga uko uri atacu bagoza atari amazi n'isabuni nayo ntibariko barahohoterwa muri uko kwemera kwabo
byo nibaza ko habayemwo nimba abo banyeshuri by'ukuri bashika icyo gihumbi cyose barahebesheje ishuri n'imishatsi je nibaza ko habayemwo kumbure kudatahura kw'abo bana cyangwa kudadika kw'abo bapasitori babo nk'uko david ahejeje kubivuga iryo dini rihabwa uburenganzira gukora n'igihugu jo nanjye mubitangura kumpamagara nababwiye nti abo bantu bohebeshwa ishuri ni uko ukwemera kwabo kutabapermeta kwimosha iryo jambo ry'imana sinzi ko twaba turisangiye twese mugabo hari aho rihindukira rikatubwira yuko uburongozi bwose buva ku mana kandi bakaduhamagarira kugamburukira abarongozi rero ngaca mvuga nti mbega none iryo dini ryohamagarira abantu kugambararira abategetsi ryoryo rimeze gute ngira ngo habaye ukudatahurana habaye ngira ngo ukutamenya inyifato nziza ibereye amakara igihe nkavuga nti ego kwemera kwa muntu kukubahiriza mugabo n'abo bapasitori badufashe abana bacu ukwemera kwabo gushingiye kuri esansiyere ntibashingire ku tuntu novuga nti twa tundi turi superifi turi turiya duto duto cyane reka mu kanya turabandanya dukomeza mugabo ndumva umengo harakenewe ko abo bantu barongoye mwene ayo mashengero basubiramwo nk'uko david abivuze bakaganira n'iyo leta ariyo bahindukira bagasaba ubwo burenganzira bwo gukora kuko nk'uko yabivuze leta irashobora kubahagarika ni nayo yari yabahaye uruhushya rwo gukora ngira ngo rero ntibabasiguriye byose nyine bizogenda reka niba ariyo verisi imwe yo muri bibiriya hari izindi nyinshi zisaba ibindi bintu byinshi byotuma haba ahomoni mu itunganywa ry'ibikorwa byacu atawubomye wundi muri muri muri idini no mu mategeko ya leta imbere ko tuca tubandanya tunuganza ikiyago mu nkundire anita na david twakire abamviriza ijwi rya amerika bafise ivyumviro canke intererano nabo nyene amatelefone abo twari tumaze kuronka arabiyatse david nuko nyene mu vyumva uko madamu anita ahejeje kubisigura ku ruhande rumwe hariho amategeko ku rundi ruhande hakaba ukwemera none uwo mwana we bite
nagomba imbere y'uko nishobora kuri icyo mbonera akagohe anita iyi ni nyishu ni nyishu kandi n'ikigwa kigaragaza ko imbere yo gufata ingingo kumwe wa undi yavuga hariho bamwe bamwe bakwiye kubazwa erega n'ibyo ikibazo cy'ubushikiranganzi bw'indero ntikiraba ubushikiranganzi gusa kiraba abo bose bigwa n'indero harimwo abavyeyi yavuze ngo rezekore prive amashuri y'abikorera utwabo Ja- jewe narabaye umuyobozi wi- wa- wa wa ekore prive Mm.
ariko ndazi neza ko iryo shuri ivyo bibazo by'imishatsi nta nta kibazo byatera kuko kumbure n'ishuri bari bafite uburyo nagomba rero dutandukanye abantu kumbure bagira izo ngorane amayekore prive naho bayavuga kuko ntagendangana hariho amayekore prive bafise uburyo bifise kumbure uwo mwana niyo mishatsi natirere atigeze ayibona kuva avuka ubu abona ko ari violence bamugiriye Eh, hariho nk'abana bagira bati none ga ah, barakenyeye abantu bakuze natwe imishatsi yacu tujye tuba nkabo Mm.
Eh, urumva rero ni byiza ko eh, ijya ngingo ubwa mbere yari kuba konserite mbega ibibazo bishobora guhura nabyo ni ibihe ibibazo by'abayisilamu ntidushobora guhura nabyo abayisilamukazi ibibazo by'aba bose bahebye ishuri ntidushobora guhura nabyo bisigura ko eh, by'ukuri uko biri kose ingingo ibikwiye kuza kugira neza ntihagire umuntu n'umwe ikomeretsa cyane ngo yake uburenganzira bwiwe aha rero ngomba ngwa mbyuka ngomba ngwe mbyuka iyo umuntu agize icyo twita greve dofe kugira yiyahure agira ati ngize intambara y'inzara iyi nzara iz'imitane wewe wafashe ingingo uca wiga uburyo uwo muntu umurokora ntakujane kandi na za ngingo wafashe utazitakaje rero ubushikiranganji bw'indero ntibwategerezwa ah, ku- kubyumva nk'uko natwe tubyumva guhabwa amakuru nk'uko umenga n'amakuru bahabwa bwategerezwa kuvuga mbega nimba hari abana igihumbi nk'uko umupasitori abivuga bagiye bahebye ishuri koko du- du- dufate nyine tubyumve uko nk'uko umenga ni ibintu bisanzwe nk'uko umenga bahagararije itegeko ry'ubushikiranganji oya urumva ko hategerezwa kuba i- i- ibikozwe bikomeye eh, cyane cyane eh, ko babegereye cyane narabagije umwe mu bategetsi eh, ku rwego rwa komine nti- mbega mwakoze iki ati twaragerageje hariho bake bagarutse eh, ku ishuri mugabo hari n'abandi benshi batagarutse rero uca wumva ko mu bushikiranganji bw'indero bafatikanije n'intwaro yo hagati mu gihugu bagafatikanya na bamwe twita abarideri mu mashengero ayandi mashengero ariko uja hamwe Nuko.
hanyuma ikindi naco nagomba kubakebura ko nyakuba mu- wa- mu- mu menyeshamakuru ibi urazi ko hari abana a- i- amajana n'amajana n'ubu batiga a, ba- bakurikiye ukwemera kwa wa mupfasoni zebiya Eze- mm.
A- aka ni akaronda guhaye bari abo muri eglise katolike Eh, urazi yuko muri kahise k'uburundi hari abana bigeze guhera ishuri eh, kubera ibyumviro y'umwe yitwa migurumiko yavuga ko ari imana urumva rero si bishyashya mu gihugu mbega none ibi ntibiragera yuko aho abafata amategeko tubona yuko haje itegeko rishobora guproteja gukingira uwo wese Reka yohura tura- n'impanuka zizananye no kwemera reka tuduge ku ijambo turaza kubandanya tubinoganza ariko tubanze duhe akanya n'abariko baratwumviriza bafise intererano canke ikibazo gitandukanye wa mbere dufise ni monia ku murongo monia ikaze ku ijwi rya amerika Merci.
yego uherereye he monia
Umusaga.
uherereye ku musaga
Yego.
Mm, wumvise ikibazo uno munsi turiko turavuga c'abana b'abigeme bamaze guheba amashure kubera ko amadini yabo ababwira ko batoshobora kwimwesha hama nabo ah, baka amashure nayo akabategeka ko ahubwo bategerezwa gukura k'uyo mushatsi ico kibazo uramaze kucumva aho uherereye
Yego. Ndamaze gucumva. Mu bisanzwe ntabwo ari amadini atubuza kukiga.
Eh,
Ni ijambo ry'Imana ribivuga. Ko kigira ko umugore yimosha.
mm,
Abo nabo baba bitiranya ibintu ntibagire basome barabibyanditswe.
mhm,
Kuko bibiliya dusoma imwe usangira ngo barahirengagiza cyangwa ntibahabone.
mm,
ariko hari kera ko umugore kigira ko yimosha Mm.
muri korinto wa mbere cumi na kane mhm. uku havuga Ego.
nko- yego monia wowe iyo ngingo yaragufashe ko canke n'uwuzi ay- ay- ay- ayo majambo ubwiwasha mu buzima bwiwe
yari afashe ko na jenera umunyeshuri ariko ubu ndicaye Mhm.
yego wahora wiga ku ishuri rya
mu ngagara ya kabiri mu ngagara ya kabiri
yego haheze igihe kingana gute uhebye gamoniya
kuva mu kw'icyenda ishuri gitangura ni Mm.
umwaka Mhm.
yego wari mu wiga mu wa- mwaka wa kangahe
mu cumi na kabiri hari hasigaye umwaka umwe kugira ngo uheze
yego Mm. hama gamonya urumva ko kuva mu wa mbere gushika muri cumi na kabiri eh, ntiwigeze wimwesha umushatsi wawe kubera ko ariho bya- bize kwanka ko kwimwesha
ni kubera ko ariho nagiye gutahura ijambo ry'imana Mm.
ico rivuga Mm. uheruka kandi kwimwesha navomuroze ntabwo nari bwigere mbona Mhm.
Eh, Ham- ariko byose bisaba gusenga bisaba guhishurirwa utafise imishuro ntushobora kubibona ko kigira Mhm.
Yego.
none gamonya nimba atari ibanga usengerahe
rero nsengera mu kinindo
hama kazoza ubona bizoguma gutyo nyene ha- hari ico utegekanya abo kw'isengero iwanyu bakubwira gute abo bo kw'ishure hari ico muravugana kuri ivyo bibazo vyifashe gute
muri make ukwizera nibaza ko ari ku gace k'umuntu Mhm.
umwe wese arondera ubuzima bwiwe Mm.
kuko sinzi ejo hiwanje Mhm.
ejo hiwanje ntaho nzi niyo mpamvu ntashobora kuvuga ngo mbega ejo bimeze gute ese ndazi ko nuno n'umwe nyenyine dushobora kuba turi ko turavugana nshobora gusohoka bakangonga nkapfa ejo hiwanje ntaho nzi Mm.
n'imana ihazi ninde imana yabonye ko monya atazobaho azobaho ari ukubera atize azobaho ariko nibaza ko ubuzima bw'umuntu imana ibufite mu- mu bintu yayo Mm.
ego monia abavyeyi bawe baragushigikiye muri iyo ngendo mureko eh, novuga decision mu gifaransa kuri ico- kuri ivyo wafashe kuri iyo ngingo wafashe
ego barashigikira asanposa kuko twizeye kumwe mwizeye co kimwe
ego umuvyeyi wawe akwibaruka papa mama bose nta n'umwe akora ku mushatsi muhira
nta n'umwe Mm.
kiretse ma- papa we wari imosha kuko n'ijambo ribivuga umugore nawe ategerezwa gutereka umushatsi Mm, akawutereka gute gamoni U- u- u- nta tuntu mushiramo duhingura ni naturere gutyo nyene
hariho atunga naturere bivanye urasenga ukabaza imana hari nk'umuntu ashobora gushiramwo produit ikanga n'undi ashobora gutunga naturere ariko kigire kuwumwa Mm.
ego Mhm, nuko moni asinzi ko hari akabazo ufise ubaza abatumire bacu canke bo hari ico bafise bakubaza yego
ego sinzi nkabo sabwe
sinzi nkabo Eh, wewe ntaco ufise yego david na anita hari ako moba mufise mubaza moni ya mwebwe
ego nagomba maze monia ah, yavuze neza ati abagore kirazira ko bimosha umushatsi Ah, nagomba amenye ko hariho amajambo abwirwa abagore n'ayabwirwa abigeme n'ayabwirwa abasore mu ijambo ry'imana
Mhm. yego nge- Eh, hanyuma ego eh, sina okay pardon Eh, hanyuma ikindi kigira kabiri ivyo nivyo ngo umugore yimosheje inkomvomvore aba yerekanye ubwambure bw'umugabo aba bana b'abigeme rero nta bagabo bafise ijambo ry'imana niryo bivuga uko kandi nta eta civile yabo ntibavuga yuko ari abagore ariko rero uko biri kose eh, nagomba ndabaha akarorero umupasiteri na moni yakumvireho mu mirongo icyenda na gatandatu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu niho mu burundi batangura ibikorwa byitwa esimeo Mhm.
icyo gihe nari umwe ah, mu barongozi b'indaro b'ishuri ryisumbuye hatagira uvugishwa ngo abazoja muri esimeo inzoka zizobakomora twebwe turabasuda ba yesu ntidusore ibigwanisho rero kugira ngo izo nyigisho zive mu banyeshuri bafite ukwemera ni uko zabanje guca mu barongora amashengero kandi mu nyuma b'abanyeshuri bagaruka kuvuga bati by'ukuri twe nta kosa twari dubize kuko twari twumviye ubuhanuzi rero kandi ijambo ry'imana riravuga yuko eh, no mu gihe cy'iherezo ntabwo ndiko nigisha ijambo ry'imana ko dukwiye gusorongora ibitari bike byanditse muri bibiri murakoze cyane uno munsi kuko twumva ikibazo cy'imyemerere y'abantu cagiye gitera ingorane ki- zitandukanye bivanye n'ibihe canke n'abo vyega uno munsi turaza kwibanda gusa kuri ivyo vy'imishatsi umva iriko irabera intambamyi abana batandukanye mu madini atandukanye anita murumvise ivyo moni yavuze ati muhira abavyeyi tuvyumva kimwe je nta ngorane nta kibazo ndabifisemo murumva ari ikibazo kigiye koroha mu gihe uwa mbere abazwa umwana ari umuvyeyi n'ubw'igihugu naco nyene kimubazwa
Eh, aha niho hari ikibazo nyine gikomeye kuko umwambere yohaye umuco umwana yari umubyeyi muri icyo gihe rero urumva ko moniya n'ababyeyi be babyumva kumwe kandi aho ageze yavuze neza ati jewe ni nabo imana yanteguriye kutiga ibyo mu buzima bundi ibyo biri mu bihitanurwaruka bwinshi batwagwa n'uko kwemera nyine gutandukanye umwe agashingira kuraka undi kuri kajya david yatanze akarorero kabo kwa migoroniko aratanga akarorero kabo kwa zebiya n'abandi kumbure bazoza n'abandi n'abandi ibyo byose hariho abo bigitaramo vuga ntibaba victime y'uko kwemera kumbure batashoboye kuba eclaire neza nuko
ikindi ko ndanebagura n'uko kwemera kwabo mugabo abo moniya yategerezwa gutahura ko hariho ubudasa hagati ya mama wiwe nawe kuko moniya arashara umwigeme arashara umukobwa hama mama wiwe nawe yarateye iyindi ntambwe Eh, kumbure ngira ngo haca haba n'ikibazo cyo gutahura nyine ngira ngo na novuga nti n'amayemosiyo n'amasansima menshi iyo bibiliya twese tuvuga kurumva twese turayitwaza turayizi turayisoma turagira iki I- i- kumbure iyo verisa duhaye hari abayitahura ukundi bakavuga bati naho yatubwiye kuko kumbure jewe ibi ntibiramfatira cyane byaza bikavana n'ukuntu novuga nti umwe wese ategereza kujeha uko kwemera kiwe mwumva ariko aravuga ijwi rya amerika washington dc mu kirundi ne mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri benshi mwatwandikiye kuri facebook amariko mudutunga amatelefone turumva bita ariko biroroha ko tubatora umwe dushoboye gutora nimba agatelefone kagitukundira ni amina amina ikaze ku ijwi rya amerika amina amina Na amina turumva ikaze ku ijwi rya amerika amina amina Amina Mur Amina muratwumva uratwumva
ndiko ndabumva yego urakomeye Amina
yego ndiko ndabumva ikaze ku ijwi rya Amerika ndakomeye ikaze ku ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri isanga
yego ndabaramukije yego ni intererano cyangwa ikibazo
jewe n'ikibazo nari nisiyumvira nari mfite eh icumbiwe duga ku ijambo
urumva ku byerekeye ibyo by'imishatsi batubwiye byo kwimosha aha
Eh, urumva jewe n'ukwemera kw'iwanjye ntibyaguye neza kuko idini ry'iwacu ntibiturekuriye kuyimwesha mm. uri mu idini rya hega Amina Kandi nimba atari urumva yuko baciye batubwira no kuza tuta- turambara twambura imyitero
uri mu idini rya hega Amina
jewe ndi mu mizima Mm. hama uri muri abo bahagaze cyangwa wowe uracabandanya uragenda acabandanya ukabigenza gute
je nyene ndiga kuko baratubujije no kwambara imyitero Mhm.
ndashika ku ishuri nkawambura ama nkasubira kuwambara ntashe Mhm.
ariko urumva yuko bitanyorohera Mm. usanzwe wiga ku ishuri ririmwo amadini atandukanye cyangwa n'ishuri ry'abamizulima gusa ga amina
oya ririmo amadini atandukanye Mm. nuko urakoze cyane rwose amina ku ciyumviro cyawe n'uko utubwiye ubibayemwo wewe
indeje mba mu kanyosha Ego. Hamagamina imbere ko tukurekura abagenzi bawe bandi urumva uravuga ati iyo ngingo yarambabaje ariko nta kundi umwitwikiro ndashira mu gashakoshi hama hageze muhira nkasubira gushirako abandi nabo biyumvira ko ikibo bavuze yuko bidakunda bemera guheba.
urumva bemeye guheba ni uko ku ishuri we uri umunyeshuri uremera amategeko amategeko asohotse ukayakurikiza gusa urumva icyo ntusaba jewe ni uko botworohereza basi nka twebwe turi abamizima bakatureka tukaza turambara imyitero
urakoze cyane rwose amina ugira umunsi mwiza
yego nami Mhm. turafise kandi na fiston ku murongo fiston ikaze fiston
ego ndabumva mwiriwe murakomeye
ego ndakomeye namwe turashima uherereye hehe
mperereye mu kamenge neza na neza kandi ndaramukije Namwe- n'abo batumire babiri mwatumire barakumva ni david ninganza hamwe na anita
ego numvise ibitekerezo byabo kandi ni byiza kandi birafashe kandi rero ikindi nk'abantu bokwi- bobanza bakumva ni uko ego amategeko y'imana arakenewe kandi cyane kandi amategeko nayo yo ku isi arakenewe kuko n'ijambo ry'imana riravuga yuko eh, uburongozi bwose buva ku mana gisigure rero ategeka kubaha abarongozi uko ameze kose cyangwa uko abwira kose barashinga amate- bashyiraho amategeko atuma yorohereza umuntu wese ikindi nacyo nko ku bana b'abakobwa urabona yuko gutunga imishatsi bamwe bazanye ijambo ry'imana rivuga ngo ngo iyo umugore akuye imishatsi bisigure yuko aba yerekanye ubwambure bw'umugabo ikindi nacyo bo- ni uko umugore n'umukobwa baratandukanye umwe aba ataragira umugabo cyangwa aba ataramerwa imbere y'imana yuko eh, ari umugore ikindi nacyo nagomba kuvuga urerekanye igihugu n'ama- igihugu n'amadini Gu- igihugu ni ikibanza cyumvishe abantu icyo ari cyo edikasiyo barack obama niwe yigeze kuvuga yuko nimba abantu bibaza yuko eh, edikasiyo bisubure kwiga bizinze Mhm.
nibarindire babone ingene ukutamenya nako kuzinze kuruta Eh, gisigure rero niberekane bavuga ati mbega wize bimaze iki byomayira iki igihugu byomayira iki kazoza k'igihugu turabe kure tureke kuraba ngaha kuko iyo umunyeshuri ari mu ishuri ariko ariga eh, il faut une concentration bisigure eh, wowe ukagira concentration iri nyene stable kuko nk'umukobwa ntashobora kwisukisha nk'ibintu bya cinquante mille canke ibihumbi mirongo itanu canke ibihumbi mirongo ine ari yasigura abavyeyi Abafise bashoboye abantu ku- barimo.
abavyeyi bamushoboye kumurihira naho
abavyeyi ba- oya abavyeyi bashoboye kumurihira Mm.
ntibashobore kumurihira mu kindi gihugu kuko umuco w'iwacu urabitwereka Mm.
Eh, kubera ariho umuntu yavuze ngo la non maîtrise de ta culture equivaut à la perte de ton identité mu kirundi ayo majambo nyene
bisiguye udashoboye kumva umuco wawe canke kuwumenya Mm.
canke ukawihakana bisigura yuko uba wataye akarangamuntu k'iwawe Mm.
bisigure yasura uba wayitaye nitumenye rero yuko iyo twubahirije umuco Mhm.
bituma tugira ishusho urakoze cyane Numva rwose yuko nge- eh, aka- nagomba guheza gatoya ducagagure Mhm.
Ni- ni- wumve yuko kurya bashatse yuko imbere y'igihugu igomba nuko bashatse yuko ni- ni- n'isura y'igihugu iboneka hanze cyane hagati mu gihugu murakoze rwose kandi ashimiye nabo batumire bose mwatumire urakoze kuko cyane batumye rwose ibyo birori.
fiston ku byiyumviro byawe ego tugaruke kuri david wo muri sojepayi david none nk'amashyirahamwe akora muri ico gisata c'abana urwaruka ni iki muriko murakora iki kugira ngo izo mpande zose zishobore kumvikana kuri ico kibazo umwana ntagwe mu mporero ahubwo uko- ukwemera kwiwe arishigikuyemo n'abavyeyi kandi na leta nayo ayo mategeko nimba ajaho ajeho bibe bizwi hama ibintu vyi- bireke kudindira
U- ubwa mbere ndashimira amina kubyo avuga ati jewe nabandanije niga Ah, ariko nagomba mutahure ko amina atabandanije yiga gusa nagomba menye na wenyine ko abarideri bo muri ni ukuvuga imboneza zo mu idini rya isilamu zagize uruhara rukomeye cyane Eh, kugira iyo ngingo ntitume ikora ku bana babo ntitume ababyeyi basambuka basamburana n'abana Eh, ni ukuvuga barababaye hagufi cyane kuko nabyo twagiye turavugana na bamwe bamwe ni nyabona ingingo murabe ntihagire icyo ikora ku bana b'iwanyu Eh, rero bisigura ko n'aba bandi iyo uburongozi bwo nyene ushatse kuvuga bw'iryo shengero kamene n'abajya bajejwe intwaro iyo baja hamwe eh? ibintu ntibyari kuba nabi nk'uko Eh, kuko nvuganye na musanire wo muri komine butaganzwa Ah, nkavuga na na diregiteri kominali muri butaganzwa ati ni ukuvuga bamwe baragarutse kwiga kuko harimwo bamwe muri bo bagiye kubaha insiguro batinyabona ntimwebe kwiga Eh, rero ariko mugabo aho rero uko kwemera kwabo ntibagire n'umwe bicira urubanza bari mu kuri kwabo kuko niko kwemera nibyo bigishijwe nibyo bumva kuri jewe nta cyaha bafise nta kosa bafise Eh, ikosa aho riri ni ku babyeyi ikosa aho riri ni ku mashengero ikosa aho riri ni no ku gihugu hama kuko mwebwe namwe bizategereza- mwebwe namwe mwebwe namwe mu mashamwe Twebwe atandukanye muri ko natwe- mukorera natwebwe nyene a- natwe amakosa nitwovuga yuko amashirahamwe atamakosa afise kuko nayo nyene eh, nta cagaragaye gihambaye eh, twakoze kugira ngo aba bana eh, ni- ni- ni- ni- ntibagwe mu mporero kuko by'ukuri mu makomine yose harimo amashirahamwe ariko rero nkagira ko eh, ngira aka- aka- a- akagohe ndabavunira Eh, intumwa eh, babajije yesu canke yezu bati mbega twebwe natwe turarekuwe gutora ikori bibaza bati ngira twebwe ntibabitubaza ntaki yababwira ati nyabona abantu bagendamo mu bwenge eh, ivy'ikori bahe nikori ryabo mugabo ivy'imana mubihe imana rero yase ko bava mu mutego nibaza ko n'aba bana batogwa mu mutego wa regirema w'ingingo z'ubushikiranganji bubandanya kwiga mugabo ibi nabyo bigatorerwa umuti twebwe rero icyo turiko turakora ubu ni ikihe Eh, ica mbere coco ni iki ndiko ndatera intererano hanyuma ikindi kigira kabiri turiko turavugana n'abo bose bajejwe igikorwa c'abana kugira ngo tugire urunani twumvishe ubwa mbere abavyeyi ko batobava abana baba imbore y'ukwemera kwabo n'ubwo kwemera ari byiza kandi tubwira n'ubushikiranganji cyane cyane ko nubwo bwafashe ingingo aba bana bahejeje kugira demonstration y'ukwemera kwabo bahejeje kwerekana bati twebwe mufata ingingo mutayifata ntituraba twe ntituri ngaho Mm.
rero urumva rero muri icyo gihe umubyeyi n'umwana ntibanyinyana Nuko.
iyo umwana yanze kurekura umubyeyi ararekura cyangwa akarondera iyindi approach ubundi buhinga ubundi bwenge kuko umugarukana mugabo atamutakaje kuko hamwe byoguma uko hamwe byoguma uko twovuga ko iyo ngingo mu nyuma yabaye mbi Nuko, kuko ingingo Anita.
nziza ni yiza gutunganya anita ku ruhande rwo- rw'abajejwe indero mu burundi hari icuzi bariko barakora muri ko murakora kugira ngo ico kibazo kireke gutera ingorane abana bumva bavuga ati twe ntidudohoka mushake mu gico mushatse
novuga ku izina ry'ubushikiranganje nohava mbesha mugabo icyo noshikiriza kuri ibyo kumbure ibuye riserutse ntigica isuka ko mu kirundi bavuga kuko wumva abo bana harimo abahavuye baheba ishure kubera iryo tegeko ry'umushikiranganje Eh, nawe nyine ahagarariye amategeko mugabo ari umuvyeyi ni umuvyeyi yamemta n'abajejwe indero bose ni abavyeyi kumbure ko habonetse ico kindi kintu kitameze neza jewe nibaza ko bazicara bakaganira n'ayo madini bakagira aho bashitse kugira ngo abo bana bacu ntibagwe mu mporero z'aho abavyeyi babo babarereye canke ngo bagwe mu mporero z'aho igihugu naco gishingiye mu itunganywa ry'indero yabo urakoze cyane rwose madama anita turase kandi na emmanuel ku murongo emmanuel ikaze ku ijuru rya amerika no muri muri risanga
urakoze Mhm. mu majambo make ikibazo canke intererano yawe
Eh, jewe n'intererano ahanini nduga ku ijambo
eh, musanzwe ndiko ndiyumvira ku izo ngingo umushikiranganji yafashe n'abo bana ndumva abo bana barabaye victime cane bamwe mu mpoero kuko ayo mategeko yaje bobo baza bameze uko bameze nibo batanguye kumera uko rero kugira ngo izo ngingo zize zibabwira kureka imico yabo urumva ko aribo bahohotewe ahubwo nosaba yuko nk'izo ngingo zoba zirahagarara kugira ngo babahe umwanya wo kwiyumvira bongere bahe umwanya ababyeyi babo babahanure hanyuma rero ibyo by'amadini nabyo idini ni ukuvuga ngo ibe mu gihugu iremerwa n'ubushikanganje ubushikanganje kubera bwayemereye ntibuyubahiriza uko nyene nimba ibyo nyene babahora byarimwo mu bi- mu masatsi yabo igihe bayemerera urakoze cyane rwose emmanuel turase kandi na thierry thierry nawe wikaze ni rwawe
yego amahoro diane ni impore
yego ndaramukije batumire hanyuma ikiganiro cy'igitangura hariho umuntu yavuze yatubwiye yuko muri rusange iyi- iri tegeko rikiza ritiyumviriye ku bantu basanzwe badashobora koroherezwa na rino tegeko mu bigaragara ni uko hariho benshi baciye baheba amashuri ariko gusa gusa ingingo yoyo ubwayo yari nziza kubera ko bijya bintu byaragaragara ko bisamaza abanyeshuri rero ku- ku bwidombo jewe nayo nifuza ko iyi ngingo uko babisabye yobanza igahagarikwa gatoya hanyuma ni- nimba aba bantu b'amasengero bafite ibyo bashobora gusaba bagasaba byinshi nifuza ko leta iborohereza bagatuma bagira ishuri z'iwabo mugabo kugira boroherwe bano bana bareke guheba ishuri sino kumva umuntu yahebye ishuri kubera ko ya- ari ikintu cy'umushatsi kandi yagira aheze ishuri numvise ari ibintu bibabaje cyane urakoze cyane rwose Yani- nawe Thierry
murakoze ubwira umunsi mwiza nuko turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro muri sanga cuno munsi mumva twariko turaca irya nino kino kibazo c'abana bagera ku gihumbi bamaze guheba ishure kubera ko bavuga ko amadini yabo atabemerera kubandanya batunga umushatsi imbere yuko duhava dusozera nashaka ko madame Anita Ndayiragije mujejwe ivyigwa kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe Vugizo Lycée Clarté Notre Dame Vugizo mu Burundi mugira akajambo ka nyuma mugira bariko baratwumviriza
Eh, murakoze jewe nagira ntangure mbwire ah, abavyeyi cyane cyane nagira ntangure mbwire abavyeyi cyane cyane ko mu kuri niba bari bo bahimirije abana babo kubanza guhagarika ishure baragize nabi kuko mu bwitonzi bari gushobora gusaba amateka yabo ko akurikizwa ariko umwana ataco yabanje guhomba hama abana nabo mva nta kundi baragamburutse kuko nivyo bakiriye imbere baronse kandi iryo jambo ryagerera banyura kumbura uko abavyeyi baguma baribasigurira ariko nagira nsaba abo banyeshuri ahubwo ko bokurikiza akarorero amina yafashe jewe nubwo bitanguye neza nawe nabaye yiga kugira ngo ntihagire icyo mpomba mu bijyanye n'ibyigwa sinta umwaka wanje w'ishure kugira ngo nzotunganirize mu nyuma hama kamo kanyuma jewe nogatera ah, leta cyane cyane ubushikiranganji bujejwe indero kubarera abana batandukanye b'imico itandukanye nuko komera mu mbakuru atandukanye hama bo bo bahamagariwe kwegeranya bose ku buryo atanu umwe atakara nicyo bituma rero bobyiza kwicara ico kibazo ko havutse impari zivuye kuri iryo tegeko bakicara ico kibazo ku buryo ata mwana yohava, Murakoze cane ah, gose.
agwa mu mporero z'uko kwemera urakoze cyane gose kandi hakaguma ordre mu gihugu murakoze murakoze cyane gose madame anita ndayiragije mujeje ivyigwa ku ishure ryisumbuye ryitiriwe vugizo david n'inganza namwe muri soje paye ikamo ka nyuma mu munota umwe
Ah, ni uko ubwa mbere ubushikiranganji ah, bwoca bugufi bukemera ah, umuvyeyi n'umwana bakavugana bakegera abo bavyeyi bakegera abo bana bakegera iryo shengero kugira ngo eh, abana ntibagwe mu mporero mbere bananiranye erega nta kundi uko yari abivuze iyo ngingo yohagarara kugira ngo i- ntihagire n'umwe ikora ko igihugu ntirigikore ko kuko abana igihumbi ibi zi- ni igitutsi reka kugira abana igihumbi bahebe ni igitutsi ku gihugu Ah, mu gihe turi mu mu- mu- mu mugambi w'uko abana bose biga hanyuma ikindi naco ni uko abo bose bafashe ubushikiranganji umwe umwe wese yoterera intererano yiwe kandi n'abandi mashengero agaterera intererano iboneka kugira ngo nkibi kugira abana ntibige bashika igihumbi abari umugararizo mu muryango abari umugararizo ku bana ejo abana bazovuga bati mbega imboneza abategetsi abatwitanga imbere abo mu mashyirahamwe bakoze iki kugira ntidutere imbere bakoze iki kugira ukwemera kwacu guhitane kazoza kacu murakoze cyane gose aha tukibutsa yuko ivyo bitigiri vy'igihumbi vy'abana bamaze guheba bitangwa n'uburongozi bw'ishengero la voix de dieu ririmwo bamwe muri abo banyeshure biyemereye n'ubu bacemanga yuko bahevye ishure ku kwanka kwimosha ni ukuri nshuti bakunze mwariko murumviriza ikiganiro muri sanga cuno munsi akino ngaha duciye dusozerera mwakoze mwe mwatwumvirije n'abagerageje kudutu- kutwakuragira ngo tuyage yakoze david n'inganza mujeje gutanga amakuru mu ishami rukirisu ryitaho ineza y'abana ejo ijwi rya amerika rigasura kubakenera muzotwitabe david yakoze na Murakoze ani kandi namwe.
ego anita ndayiragije na mwebwe mwakoze cyane gose tukibutsa ko mujejwe ivyigwa bitangwa ku ishure ryisumbuye ryitiriwe vugizo lycée clarté notre dame de vugizo mu burundi mwakoze gose madame anita
mwakoze namwe nanjye na Lidiane nahazwe nari ndemesheje kino kiganiro muri isanga ku ijwi rya amerika mubandanye mutwumviriza tubasigiye kano karirimbo numishe inyonga zawe kuvuga nuvuge nembura mwamina yotewe vuga vuga ijambo rimwe gusa vuga vuga sisubira inyuma utavuze vuga vuga ijambo rimwe gusa vuga vuga ndaje mu bwiza bwawe mwami ku musozi wawe niho bibona
ibiganiro byacu birabandanya mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi ry'amerika